Hmm? Israel. I dey share I dey live. I don put them for Facebook. I dey live on Facebook. Eme, come here, come here. Come ah, here, where you go? Now see waiting God. If I said talent dey wait for this call. Talent dey wait for this call. Yes, so this is Ibo technology. Ibo technology, as you can see, this little boy, what he just manufactured. Wow. It is great. I'm hmm. mẹ́kọ̀ọ́ na use na eye see o later they go say uh, uh, we no go fit do anything small picky, wey get wey get sense manufacture this kind of thing now tell me say you no go fit manufacture see eh, see am no be nigeria ni bi o oh, na biafra man. tell am o nigeria lazy uh, na, na Biafra man. So na Nigerian people na them they lazy. Biafra no they lazy. See as the thing they climb. See am. Make una watch o. Oh. Make una watch o. Oh. Make una watch o. Oh. Omo no be small thing e dey move you no dey see am um, the thing dey move this one now fit jack e fit jack this motor up like this as you dey see am so e fit jack this motor up see am see am. See the guy. See, I'm if government go fit empower people like dis as dis guy take build dis engine wey dey here tell me say dis boy no go go far our own country na to dey kill people career kill people life kill am make him die kpatakpata kpatakpata kpata dey go say dem dey imitate oyibo see am see am see am see am. Imagine, safe loader. When I dey give am money na, no money smile. see the small boys here. Yeah, wow. don't go down. It's happening live. You can enjoy the talent. Oh boy. Na point of correction, ihe a nwa Biafra. This is a Biafra guy. Hey, want Biafra. You know, this country is very clean Biafra. Nnamdi Kanu biko mee ngwa ngwa wetara anyị Biafra ka this boy boy bịa nwike nwike perform ọfụma o mee ngwa ngwa wetara anyị Biafra ka Biafra bịa so ka this boy nwike ka nwike mee ụdị ndị ahụ empower because onye apụ ya na Naijiria Naijiria egbuo ya onye anwụọ ya nwụọ nwụọ pee because Nigeria maka esi a karịa mmadụ matter. They karịa. amazing how the whole thing is stunning with the engine and the, everything. It's so amazing, you know. Come on. happening here right now. All this crowd. Naibo, ah, Obongari, Dede. Dede, come. What is your name? Yeah. Good news. From where? Okay, Biba, yes, sir. You know the Ibo, ba? Okay. So, uh, uh, how many years you did? Thir oh, see? 13 years. 13 years. Now you do this kind of thing. Yeah? Wow. Wow. Hey, wow. Wow, wow. Oh, look at him, he's 13 years old. 13, 1 and 3, 1 and 3, 13 years old. Look at what this guy has built. Look at what he has constructed. 13 years old person. Oh boy. Eh? Later they will say we don't have talented people in Biafra land. We have plenty. One Chuko Kikabia Magozoyo. Oh. God bless you. Hello, my friend. How are you? Good evening. What is your name? You say? Okay. Good of you. Uh-uh. What is this? ATM machine. Okay. So if I want to collect money now, can you give me money there? Oh yeah, operate it. Let me see. Yeah. wow Simone! <laughs> Nigeria. Ah.